iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo komu ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma umuryango wa kabuga felicien uheruka gutabwa muri yombi mu bufaransa kubera ibyaha bya jenoside akekwaho uravuga ko uhangayikishijwe n'ubuzima bwe mu by'ukuri twebwe dufite ubwoba y'uko ahubwo n'ejo pizo yadutelefona itubwira inkuru iteye ubwoba niba urucamanza rushaka kuba ni uko umuntu yaba akiriho uko ameze simbizi ko azagira ingufu zo gukora ubucamanza uwo ni angelique kabuga umukobwa wa kabuga felicien naho hano muri amerika imyigaragambyo irakomeje hirya no hino mu gihugu rubanda rwamagana ubwicanyi bukorerwa abirabura ayo n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure nari maze kubibabwira ko hano muri leta zunze ubumwe za amerika hakomeje imyigaragambyo mu gihugu hose yo kwamagana iyicwa ry'abirabura no gusaba ubutabera gukurikirana ababigiramo uruhare leta makumyabiri n'enye muri mirongo itanu zigize amerika zose zari mu myigaragambyo mu ijoro ryakeye iyo myigaragambyo ikaba ikomeje gukwira mu gihugu nk'umuriro wo mu mpeshyi hamwe na hamwe yaranzwe n'imvururu zirimo gusenya amazu no gutwika amamodoka mu bushyamirane hagati y'abashinzwe umutekano n'abigaragambya mu murwa mukuru washington dc abigaragambya berekeje ku ngoro perezida donald trump wa amerika akoreramo bavuga amagambo anenga ubutegetsi bwe n'imyitwarire ye ku kibazo cy'ivangura rishingiye ku ruhu imbarutso y'imyigaragambyo ni urupfu rw'umwirabura george floyd waguye mu mujyi wa minneapolis wo muri leta ya minnesota yishwe n'umupolisi w'umuzungu ambasade za leta zunze ubumwe za amerika mu bihugu binyuranye bya afurika nazo zateye intambwe idasanzwe yo kunenga bikomeye ubwo bwicanyi abambasaderi ba amerika muri uganda kenya tanzania na congo bose bahurije ku kunenga iki gikorwa bavuga ko biteye ipfunwe ko amerika yanyuze mu mateka akomeye y'ivangura kugeza n'aho iboneye perezida wa mbere w'umwirabura na n'ubu itarabasha kwigobotora icyo bise dayimoni w'ivangura rishingiye ku ruhu amagambo yabo haje akurikira ay'umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa afurika musa faki mahmat nawe wamaganye iyicwa rya george floyd n'ivangura rikorerwa abirabura muri amerika muri rusange abasesengura ibya politiki n'ubukungu baravuga ko iyi myigaragambyo imaze iminsi ine irushaho gusharira kubera ikibazo cy'ubwigunge muri rubanda buterwa n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyabaye n'intandaro y'ibura ry'akazi rimaze kugera ku banyamerika bagera kuri miliyoni mirongo ine noneho tujye mu burundi aho komisiyo y'igihugu y'amatora seni ivuga ko ibyavuye mu matora yatangaje by'agateganyo bityo ikaba yarasibye by'agateganyo imibare yabyo yari yashyize ku rubuga rwayo rwa interineti ibindi reka tubibaze mugenzi wacu diane nini nahazwi CNDD-FTD 64,99%, IPRONA 1,03%, Sawaya Frodevo 0,52%, Naïmana Dieudonné 0,27%, Francis Rohero 0,22%, CNL 27,79%,
aha ni ku munsi wa mbere Pierre Claver Kazihise atwara umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni ariko yemeza ko ibiharuro by'imfata kibanza umurwa aramutswa watororokanije byerekana ko umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye batazira neva ariwe yatahukanye intsinzi agakurikirwa na Agatongwasa aramutswa umugambwe utavuga rumwe na leta senel ivyo biharuro Kazihise amaze kubitangaza byarashizwe ku rubuga rwa interinete seni bihava bivanaho ku munsi wa gatatu Pierre Claver Kazihise nubwo mu kiganiro n'amenyesha amakuru kuri uno wa kane yavuze ko amakenga yabibaza ko amatora yibwe atagaciro yoyaha yaremanze ko ibiharuro byavanywe ku rubuga rwabo ku munsi wa gatatu biturutse ku tunenge byarimwo muti ibiharuro byarakuye kuri interinete ego cyane byarakuwe sinzi ko mwari mwarabye neza ubwo bijya biharuro byari biriko umukono ko biteza kujako ubwo no kuraba neza ibigiye kuri internet kumurege hari habihuta kubishirako mugabo muri seni twemeje ikintu turashira ku mukono nukuvuga rero bizoja ko nubu mugabo muzembura yuko bifise umukono uzoba yihuse agafata ibiri ko birategurwa agaterera ko muzobirabe mugabo mubigaye ko nizoba ari byo turabishira ku mukono kubera ko tuba twabisubiyemo tukabisuzuma tukabona ko ari byo murumva rero byaravuye ko nibisanzwe nuko bitari bigenewe kuja hajya bitari bwaboneke neza ngo bashobore kubishyiraho mu bakandida indwi bitoje umwe rudende ariwe Dieudonne Nahimana niwe yagiye kumviriza ahatangarijwe ivyo biharuro biteye impari mu kiganiro n'amenyesha makuru yasiguye ko bizogorana kugereranya ivyo seni yari yarashize ku rubuga rwayo n'ivyo izobisubiriza kuko batigeze bahabwa ivyegeranyo vya nyuma tugeze turonka urupapuro nda rumwe rwerekana rwa seni tubwira ngo ngibi ibiharuro fata kibanza bashikirije kugira ngo dushobore gufata umwanya wo kubirabirako neza ico rero turanavuga yuko kitabaye ciza twari twifuza yuko seni itwihera impapuro ziriko ibiharuro badushikirije akabigumana tugashobora kubirabirako uko biri kose agatongwasa aje yarituye sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro akomeje kwemanga ko afise ivyemezo sindamusiga ko amatora yibwe meme euh, en aveugle rovere les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats ati n'impumyi yobibona ibitigiri byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuze iyo babikuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kw'abatoye kuko ivyegeranyo bitari bike dufise vyerekana ko abatoye ahenshi baruta kure n'iyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ivyo abatoye n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twebwe tuzi imbere nta kindi twokora atari kwitura sentari yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo iturenganure c'est de saisir la cour constitutionnelle ku ruhande rw'abahinga mu by'amatora basanga kino kibazo kirimo ubufindo bwinshi umwigisha denis bashimiye ubusa yabisiguriye radiyo isanganiro ikorera mu burundi kuvuga yuko ivyatangajwe imbere y'igihugu n'amakungu yuko bitari vyihwejwe neza n'umugwi seni ku buryo avuga yuko bitari bikwiye kuja ku rubuga ngurukanabumenyi bw'uwo mugwi ndetse akavuga yuko bitatangajwe icese ico bita officiellement publié ivyo rero birateye amakenga cane kuko uwo wundi muntu yari yavyihweje akabikontorora neza ninde vyashitse ku rubuga ngurukanabumenyi gute ninde yamuhaye itegeko ryo kuja kubimenyesha kandi atabikontoroye ngo avyihweze neza aho niho hari amakenga akomeye cyane ijwi rya amerika twagerageje kurondera abo mu murwi seni ngo baduhe umuco kuri iki kibazo turabakena iyo tuja kubatora twabaza ico ibi bivuze ku birego agatongwasa yemeza ko yarenganijwe yahaye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro twari kubabaza kandi nimba bategekanya kuzosubira gutangaza ibindi biharuro bamaze gutosora ivyo bavanye ku rubuga rwabo rwa interineti bishuye ego twabasaba kwishimikiza amategeko bakerekana ico ibishobora guhindura ku matora no ku makenga y'abakomeje kwinuba ivyavuyemwo hagati aho naho mu bakandida bahiganiwe ikibanza c'umukuru w'igihugu ari agatongwasa wenyene amaze kwitwara hari n'abandi bagiye barashikiriza utunenge batora amatora yo kuwa mirongo ibiri ku kwezi umukandida yigenga diodone nahimana uno munsi yabwiye itangazamakuru ko ari nk'aho indorerezi ziwe zankiwe kwinjira mu biro vy'itora aho zemerewe naho bemererwa kwinjira amatora yatanguye gutyo ntibashobora gusuzuma ibikoresho biza gukoresha uko biri bitegekanije ko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu burundi yemera canke igahakana ivyavuye mu matora ku munsi wa kane w'indwiza urakoze diane tuve mu burundi tujya mu bufaransa aho umuryango wa kabuga felician umunyarwanda uheruka gufatirwa muri icyo gihugu aregwa ibyaha bya jenoside uhangayikishijwe n'ubuzima bwe ndetse n'imibereho ye muri gereza uyu muryango usaba ko yaba arekuwe akaburana ari hanze kuri mikoro ya mugenzi wacu venuste nshimiyimana umukobwa wa kabuga angelique kabuga yatangiye anenga icyemezo umucamanza w'umufaransa yafashe kigumisha ise muri gereza ntabwo byadushimishije umubyeyi wacu nubwo bamureze ibirego bikabije cyane arengana we kuva kera yari kwifuza gushobora rwose kujya imbere y'ubucamanza ngo avuge ukuri kwe ariko kubera impamvu y'uko tepeyeri yerekanye ukubogama kwayo ntabwo yahisemo kuzigera ajya imbere yayo yerekanye ko ikora nabi igihe cyose yari yarifuje kuzashobora kujya kubona ubucamanza ashobora kuvuga ukuri ukuri nyako yari yarabyifuje yifuje kujya imbere y'ubucamanza kuki bitabaye ntabwo byabaye nyine kubera yuko tepeyeri yari yagombaga kuba yarafunze ubwo twizeraga ko ikizafata hore ari za juridikisiyo nasiyonari zo twizera ko zitabogama ubucamanza bwa buri gihugu egizagitoma none se ko yari mu bufaransa kuki atitanze ngo ahaburanishirizwe ntabwo yashoboye kuburanirwa mu bufaransa kuko ubu ngubu ubufaransa buri muri sisiteme yo gukorana cyane na tepeyiyeri nk'uko ubu ngubu bamufashe bafatanyije n'ubufaransa ubufaransa bushaka gusa gukora ibyo bya taransiferi tepeyiyeri ibishaka ibyo ngibyo rero twebwe ntabwo tubishyigikiye umubyeyi wacu ntabwo yigeze abishaka rero nicyo gituma twanze yuko bamujyana imbere ya buriya bucamanza butari bwo ariko murifuza yuko aburana nubwo bwose yaburanira mu bufaransa umubyeyi wacu ukuri kwe yakuvuze uko arengana yabivuze igihe cyose iyo ashobora kubivugira mu bufaransa yari gushobora kubivuga ikibazo rero ni uko nk'uko ubizi muzehe ubu ngubu afite imyaka mirongo inani n'irindwi afite ibibazo byinshi by'ubuzima ubu ngubu akenewe gufashwa hari imyaka ariko hari n'izindi ndwara nyinshi z'amoko menshi zatumye ubuzima bwe ubu ngubu buri nabi cyane bamaze kumufata we yavuze ko atakwihisha ubucamanza bwo mu bufaransa ariko mu by'ukuri uko ameze ntabwo bimuha ingufu zo kuba yaguma muri gereza kubera iki wumva ataguma muri gereza gereza zo mu bufaransa nta buryo zifite zo kwita ku bantu bafite imyaka nk'iye abantu bafite imyaka nk'iye simbizi ko hari ubungubu umuntu uri muri gereza ufite imyaka nk'iye ariko ikibazo ni indwara nyinshi afite ni umusaza ubu ngubu udatambuka ni umusaza ubu ngubu buri ukeneye umuntu umufasha mu bintu byose mbese ku buryo byadutangaje ko bamufashe umuganga yavuze ngo uno muntu bashobora kumufunga kandi n'abantu bo muri pirizo baramubonye bandi bakavuga ngo uno musaza se ntabwo umwanya we uri hano uravuga ko afite imyaka mirongo inani n'irindwi ko adashobora kuburana ariko hari n'abavuga yuko bamaze imyaka makumyabiri n'itandatu bategereje yuko agezwa imbere y'ubucamanza ku cyaha kidasaza none se urabona izo ngingo zombi zizahurira he mu by'ukuri twebwe dufite ubwoba y'uko ahubwo n'ejo pirizo yadutelefona itubwira inkuru iteye ubwoba niba urucamanza rushaka kuba ni uko umuntu yaba akiriho twasabye byibuze ko haba konti egisipegitize y'umuganga nawe akareba uko ameze ku bantu bifuza ko ubucamanza buzaba kumva icya mbere ari ukwifuza ko uwo mubyeyi wacu yaba akiriho uko ameze simbizi ko azagira ingufu zo gukora ubucamanza cyane cyane uko buri munsi ubuzima bwe bugenda bumera nabi tujye mu rwanda aho umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bwana obadiya biraro aburira leta ko igihe cyose imikorere y'ikigega bdf gishinzwe gufasha urubyiruko n'abagore kwihangira imirimo kitarahindura imikorere gahunda ya leta yo guhanga imirimo isaga ibihumbi magana abiri buri mwaka itazagerwaho reka mugenzi wacu eric bagira ubusa uri kigali mu rwanda atubwire uko byifashe mbahaye ikaze muri iki kiganiro kigufi nabateguriye mwe mukurikiye gahunda z'ijwi rya amerika ni mu rwego rw'ishoramari n'ubucuruzi kuri ba rwiyemezamirimo bato bato nk'uko bigaragara mu cyegeranyo cy'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku mikoreshereze y'ingengo y'imari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bwana obadiya birara avuga ko mu rwego rw'ubucuruzi n'ishoramari hakirimo ikibazo gikomeye bwana birara aratunga agatoki ikigega bdf business development fund mu magambo arambuye cyashyizweho n'ubutegetsi mu rwego rwo gufasha abagore n'urubyiruko guhanga imirimo no kugabanya ubukene aravuga ko mu myaka umunani ikigega BDF cyashyizwemo miliyari mirongo itanu z'amafaranga ariko igenzura ryagaragaje ko ba rwiyemezamirimo bato bahawe mirongo itanu ku ijana ubundi amafaranga agahabwa ba rwiyemezamirimo bakomeye ariko hakoreshejwe muri iyo mikorere mirongo itanu ku ijana arizo miliyari mirongo makumyabiri n'eshanu gusa ziriya miliyari zindi zisigaye ni ukuvuga ko abagenerwabikorwa iyo opportunity batayibonye ndetse tukabasanga imikorere aho kampani ziriya nini zari zikwiye kuba zishoboye zijya mu mabanki n'ahandi arizo zihabwa ya mirongo itanu na rimwe ku ijana bwana birara akabwira inteko ishinga amategeko ko hanze yo kwita ku bakomeye kuruta abaciriritse kandi abaciriritse aribo begereye ba rubanda rugufi ikigega bdf cyanarenze igihe amafaranga abanyamahanga maze baragihombya na ariko hakaza umuntu w'umunyamahanga akazana porojegiti eshatu zirimo miliyoni magana atanu bakayahamba ndetse banki bdf igatanga garanti ya hade komasho banki bingana na miliyoni magana abiri mirongo itandatu n'imwe ariko wa munyamahanga porojegiti ze eshatu zigahomba bdf igahomba miliyoni ijana n'umunani ubwo nabyo birashaka kwitonderwa abadepite bakavuga ko uretse n'ibikubiye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta n'iyo bagiye mu baturage babatakambira ko ikigega bdf ntacyo kibamariye ariko nk'uko bigaragaje muri raporo ndetse nk'uko twagiye tunabibona mu ngendo twakoreye hirya no hino mu gihugu imikorere ya bdf ubona harimo ibintu byinshi bidasobanutse bituma itagera ku ntego nsd wani duteganya ko dushobora guhanga imirimo nibura ibihumbi magana abiri na cumi na bine buri mwaka ariko bdf ikoze itya kimwe n'izindi nzego ntabwo tuzagira kuri iyi ntego ye nashaka kubaza odita genero ese imikorere muri oditi mukora mubona ari uko batumva misiyo mubona ari ikibazo cy'imiterere ya bdf ubwayo n'imikoranire n'izindi nzego mwebwe mubona ikibazo ari ikihe mwarokomanda iki cyatuma bdf ishobora kujya mu buryo igafasha abaturage nk'uko ari nacyo yashyiriweho iyo ugiye gusura abaturage muri community bakubwira yuko bafite ikibazo na bdf batanga imishinga ariko mu by'ukuri ntibabone amafaranga aha naho mukaba mwatugaragarije yuko amafaranga bayaha abandi bantu bishoboye kandi n'ubundi yakagombye guhabwa bariya bantu bafite amikoro make nkibaza niba aha naho hadakwiye kugira ubundi buryo bwo gucukumbura by'umwihariko kuri bdf bakareba ni ikihe kibazo kirimo abadepite bagakomeza bibaza impamvu ikigega bdf cyaguriza abanyamahanga gisiza abanyagihugu wenda n'ubwo abanyamahanga ntavuze ibihugu baturukamo batatu bashobora gukora imishinga nayo ku mafaranga akajya guteza imbere ibihugu byabo rero ariko n'iyo mishinga ntabwo yakoze nibura ngo n'abanyarwanda wenda babone akazi kugira ngo biteze imbere rero ni ikibazo ngira ngo kiri hagati ya bdf na na brd ngira ngo nyakubahwa duteri jenali abagira inama akaba yabagira inama rwose bakajya bashishoza n'icyo gituma umunyarwanda agira indangamuntu wajya no gusaba keredi indangamuntu yawe ikajya bakajyana na aderesi ese umuntu avuye muri amerika araje bamuhaye amafaranga arigendeye ubu ngubu bazakurikiranwa
ndabaramukije rubyiruko baramukije mugire amahoro barumuna bacu rwanda rw'ejo mugire u rwanda
mu bihe bitandukanye ijwi rya amerika yakunze kuganira n'urubyiruko ku ngingo yo kwihangira imirimo n'ibura ry'umurimo rikomeza guhangayikisha umunsi ku wundi cyane ku rubyiruko aha nkakwibutsa ko kugana ikigega bdf bisaba ko abarangije amashuri yabo bagaragaza umushinga n'ingwate bagahabwa inguzanyo ya mirongo irindwi na gatanu ku ijana nabo bakiyishyurira makumyabiri na gatanu ku ijana leta ikavuga ko mu gihugu higanje amahirwe menshi yo kwihangira imirimo urubyiruko rutabyaza umusaruro ariko abo twaganiriye bakiri ku ntebe y'ishuri muri kaminuza n'amashuri makuru bo hari ibyo batemeranyaho n'ubutegetsi kuri njye ntabwo nemeranya nabyo kuko nyuma ko umuntu afite amahirwe yo kwihangira imirimo ntabwo yabura kuyakoresha ahubwo nuko nta mahirwe aba ahari tuba dufite nk'urubyiruko kugira ngo twihangire imirimo mubona amahirwe aburira herero oke make yari ahari tubasha kubona nyine ariko si twese nyine nk'urugero nkanjye ntabwo kuvuga ko umuntu aba yabuze ibitekerezo ibitekerezo turabifite ariko se ninde tubaza kugira ngo tubishyire mu bikorwa ibyo bitekerezo dufite ni ikibazo nyine kuko batanze uburyo bwo kuvuga ngo bashyireho ibigega bitanga inguzanyo igihe urubyiruko rudafite ingwate za bdf ibyo ni ikibazo mwese baraguha mirongo irindwi na gatanu ku ijana nibyo ndabyumva ese iyo makumyabiri na gatanu ku ijana isigaye n'uto ushaka kwishyura minerivare uzasaba gute kubona ayo mafaranga makumyabiri na gatanu ku ijana kugira ngo ushyire muri umushinga wawe umva nabyo ni ikindi kibazo nyine bakabaye batujya bakavuga bati se ni ahubwo bakabaza ati wowe ufite ku bushobozi bwawe wumva abasha gutanga angahe kugira ngo umushinga washyirwe mu bikorwa noneho wavuga ati ngiye ku bushobozi mfite aya ngaya bakabavuga ati asigaye twaguha aya ngaya ko nawe ubashe kugira gute kubona aya ngaya ariko ntabwo wadesida ngo uvuge ngo umuntu nzamutangira mirongo irindwi na gatanu nawe asigaye ayitangire utazi ubushobozi afite bwe ku mufuka ni ikibazo gikomeye wowe icyo ngicyo urakivuga iki icya mbere ni ukubanza kumenya ese ibitekerezo by'urubyiruko ni iyihe ese ubushobozi bwabo ni ubuhe kugira ngo bavuge tuwenda turashyira aya mafaranga abantu bashoboye kuyatanga ni abantu bangana bake ariko gusa ugashyiraho ikintu utazi wenda umubare w'urubyiruko bashobora kwafodinga icyo kintu aba ari ikibazo niyo mpamvu usanga bamwe muri twebwe nta kwihangira imirimo gusa bari aho ngaho nta n'akazi ntaki bakavuga ko bafatiye ku mibare itangwa buri mwaka ko mpuzandengo y'ibura ry'akazi irushaho kubatera impungenge biduteye impungenge nyine birumvikana tuzi neza ko nitwe ubu ngubu nitwe bategerejeho ko ejo ari twe tuzaba dufite ibikorwa biri kubaka igihugu niba uyu munsi ntacyo dufite niba ku myaka yanjye makumyabiri cyangwa makumyabiri n'umwe nta kintu gifite kigaragara mvuga ati iki kintu ejo n'ejo ntikizagihaha urugo rwanjye ese ubwo urumva nta kibazo cy'aho imbere hazaza kandi ikibazo nyine tuba dufite urumva nabyo ni bigenda bidusubiza gutya bidusubiza inyuma aho kujya imbere ugasubira gukurikiza ko n'ubundi aho uri kujya nta kintu cyiza kiriyo ahubwo uri kujya mu bibi gusa ukumenya nawe akagumira iwanyu kuko iwanyu n'undi cyakugaburira ukavuga ati kanjye iby'iwacu nyine kuko ntiyasha kubibona kuko imbere ho ntawe imbere hateye ubwoba kuko ku rubyiruko intumbero y'ubutegetsi bw'u rwanda ni uko buri mwaka hazajya hahangwa imirimo byibura ibihumbi magana abiri na cumi na bine idashingiye ku buhinzi nk'uko bikubiye muri gahunda y'imyaka irindwi ibiri na cumi na karindwi ibiri na makumyabiri na kane ku mugenzuzi mukuru w'imari ya leta akumvikanisha ugushidikanya gukomeye igihe imikorere y'ikigega bdf yaba ikomeje kugenda bigura intege bdf iyo mikorere idahindutse twe turabona yuko nsd 1 ibyari bigenderewe ko bitazagerwaho kugeza kuri bariya baturage batishoboye ubushobozi bwo kuba bakwirwanaho ndetse cyane cyane employment ikazamuka tukavuga ngo cyane cyane nk'uko nabikomojeho kare bariya youth urubyiruko n'abadamu bagahabwa ubushobozi ndetse na investment mu buhinzi nayo ikitabwaho ku kigero giteganyijwe na polise polise nk'uko mubibona tukavuga tute si imikorere nikomeza kumera gutya kwa kugeza employment employment creation ibihumbi magana abiri cumi na bine buri mwaka ese bizagerwaho twebwe conclusion ni uko without ko bizagerwaho kandi iriya myaka murabona yuko dukorera kuri target bibiri na makumyabiri na kane ijwi rya amerika iganira na bwana kanizius bihira impuguke mu by'ubukungu nigira imishinga urubyiruko yemeza ko ibivugwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku mikorere y'ikigega bdf ariko kuri nawe agashidikanya ku ntego zacyo nanjye niga imishinga y'urubyiruko ndetse abenshi nkabigira ku buntu ariko nta mushinga nayo nabashyikiriza ngo bawutere inkunga cyangwa banawohereze kuri banki ibagurize n'ubu mfite abantu bohereze mu mabanki ariko bose amabanki yabimye amafaranga ubwo bafite uko babyumvikana ariko ikigaragara naho ni uko bihera amafaranga abo babonye kandi naho bafitemo komisiyo nicyo kigaragara kuko nanjye nagiyeyo nabuze umuntu unyakira kandi ari ushinzwe kwiga imishinga y'urubyiruko ubwo rero icyo mbona ni uko leta yahindura igashyiraho serivisi ikurikirana bariya abantu bakaguriza urubyiruko kuko ni rwo rwonyine rudafite akazi ari rwinshi kandi niho hari intege z'igihugu rero nkabona biriya bintu babigenzura urubyiruko rwacu ntiruhere mu bushomeri noneho na biriya bintu byinshi batumiza mu mahanga byakorwa n'urubyiruko rwacu bakabihagarika ntabwo nk'urugero kubona bajya kuzana mu bushinwa agati botaho burushete mu gihe kera twakabazaga mu nturusu kariya kaha urubyiruko rurenze ibihumbi icumi akazi ni ukuvuga ko n'igiciro cyagabanuka kariya kantu kava mu bushinwa wenda bakaranguye nk'amafaranga icumi kakagenda gahagaze amafaranga ijana na mirongo itanu kagatuma igiciro cya boroshete kiyongera kagatuma n'urubyiruko rwacu rubura akazi urwo ni urugero rumwe hari n'ibindi byinshi cyane hanyuma umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ngo ikigega bdf kidahinduye imikorere gahunda ya leta yo guhanga imirimo ibihumbi magana abiri buri mwaka inasaga ngo ntabwo yageraho nawe niko ubibona rero mbona ahubwo uretse n'ibihumbi magana abiri nta n'ibihumbi mirongo itanu yagerwaho kandi noneho ikibazo ni uko ntawe uyibaza ngo yerekane abo bantu ibihumbi magana abiri yahinduye imirimo cyangwa ibihumbi ijana cyangwa makumyabiri ni ukuvuga ni ikintu kimeze nk'abaringa baravuga ngo kizahanga imirimo ariko ntikigire iyo gihanga kuri metre bernard ntaganda washinze ishyaka ps imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda kugeza ubu ryacitsemo ibice akavuga ko ibivugwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ntaganda we yita umugani binababaje birababaje rero biteye n'agahinda iyo ubona buri mwaka umugenzuzi w'imari avangwa amafaranga yanyerejwe ndavuga ayo ngayo ya pdf amafaranga agenewe urubyiruko kugira ngo rushobore kwihangira imirimo aho kugira ngo bayahe urubyiruko bare kwihera ibyo bigo kandi bifite ubushobozi ariko twebwe nk'abatavuga rumwe na leta fpr ntabwo bidutangaza kuko nk'uko njye mpora mbivuga dufite leta idakorera abaturage ba rubanda rugufi ahubwo isanga ikorera abantu bakomeye kandi biranagaragara burya gihe tuvuga muri politike abantu bagasisibiranya bakabeshya bakagira bate bwana eric njye ubikubwira n'izi ekonomi ntabwo muri ekonomi gusisibiranya bishoboka ibi bintu biragaragarira ku maso ya buri wese yuko amafaranga y'igihugu ntabwo ari guhabwa abaturage muri rusange mu bikorwa byabo kugira ngo batere imbere muri rusange aho urasanga amafaranga y'igihugu ari mu bantu bakeya usanga aribo bikubiye ibyiza by'igihugu ku rubyiruko rwagombye kuba rufashwa guhanga imirimo rugakomeza gutakaza icyizere kuri ejo hazaza ejo hazaza h'urubyiruko ni ikibazo gikomeye cyane kuko niba turi kurangiza amashuri ntitugire icyo dukora baravuga bati abantu barangiza pirimeri bakaba inzererezi reka dushyiraho na yazi basic education na tuwevu yazi kugira ngo abantu bazarangize segonderi ari benshi kugira ngo aho ngaho bagabanyije wenda inzererezi zitize ariko bariho barongera inzererezi zize kuko nibiguma gutya tuzarangiza turi benshi tubura icyo dukora kandi ngira ngo musambo wize ngira ngo yaba arenze kurusha wa wundi utarize ndabona rero amaherezo ari uko urubyiruko turi mu mazi abira cyane nituguma kuzamuka gutya tukaba turi aho twarize tunavunika ukarangiza ukabura ikintu ukora ukarangiza ukabura n'ipantaro yo kwambara ngira ngo kizaba ari ikibazo gikomeye cyane nari mbajije ejo hazaza h'urubyiruko yewe buri cyo narenzeho nka ejo hazaza h'urubyiruko ubundi baravuga ngo no money no life nta mafaranga nta buzima kuko niba tutari employed ngo tubone ayo mafaranga life expectancy izagenda igabanuka uravuga icyizere cy'ubuzima eh icyizere cy'ubuzima ntabwo mu by'ukuri tuzatubayeho neza well being y'abaturage ntabwo izameze neza especially urubyiruko
ejo nzamerane ejo nzatungwa n'iki ku butaka bw'ubu ari ingume ku ishuri ry'ubu ribona umugabo ko n'uribonye bitagitsirika inzara ku bucuruzi butisukirwa amashyirahamwe yanga katunanira inzira y'amajyambere zabiyihe imibereho ye izashoboka ite
ni mu gihe metre ntaganda wakomeza kwibaza impamvu amategeko akoma mu bitabo no ku minwa y'abategetsi atubahirizwa kuba bigaragaye ko bacunze nabo umutungo wa leta tuzi ko mu rwanda dufite itegeko rigenga ibijyanye n'ibyaha bishingiye ku bukungu ibyo bibaye ni ukunyereza ese abo bantu baba banyereje uwo mutungo cyangwa se abo bantu bashinzwe abayobozi b'ikigega kuko ikintu nk'icyo ngicyo kiba ntibakurikiranwe mu nkiko nyamara kandi dufite itegeko rijyanye n'ibyaha by'ubukungu ariko ibyo byose ni ukubera iki aho ruzingiye ni cya kibazo cya politiki kuko mu rwanda nta n'uwatinya kuvuga ko ibyo ngibyo ntaho bitaniye no ruswa cyangwa se gusesagura umutungo w'igihugu nkakwibutsa ko ikigega bdf cyashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ku ntego yo gufasha urubyiruko n'abagore guhanga imirimo bakiteza imbere ndetse no kugabanya ubukene imibare itangwa n'ubutegetsi ku bipimo byagenderwagaho mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane abarangije amashuri yisumbuye batagira akazi bari ku icyenda ku ijana mu gihe muri bibiri na cumi na karindwi bari kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana ni mu gihe abarangije amashuri makuru na za kaminuza bari kuri cumi na kane ku ijana muri bihumbi bibiri na cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi na kane badafite akazi naho mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bari kuri makumyabiri na karindwi ku ijana byumvikanisha ko hakiri urugendo rurerure ku cyo gukora eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa inshuti mwese muduteze amatwi ndabashimira ko mwahisemo ijwi rya amerika reka nshimire na bagenzi banjye bandi bamfashije gutegura aya makuru fatu alimasi karara niwe wayegeranyije jye mwumvaga ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe